turashimira ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo hejuru ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze amakuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe abategetsi babiri bakuru bo muri onu bagabisha ku ngaruka mbi bavuga ko integuro y'itegeko yo kurungika bamwe mu bimukira mu bwongereza mu rwanda izogira biratangaje kubona abantu banenga bavuga ko bishobora guteza akaga ariko ntagire ikintu bakora ikiruta akaga se k'abantu bamaze imyaka baruhama ikiruta akaga k'abantu baraye barohamye ijoro ni ikihe uyu ni alamu kurarinda ni cegera c'umuvugizi wa leta y'u rwanda muri make kandi mu burundi amafi yo mu kiyaga tanganyika abandanya guhunga imicafu iri muri ico kiyaga zimwe mu ngaruka zimaze kwibonekeza zirimwo igabanuka ry'umwimbu ku barovyi twabiteguye muri ano makuru turanagaruka ku mateka y'ingene amerika yagerageje kuja kubohoza ingwate zari zifungiye muri ambasade ya amerika i teheran musangwa ikaze reka duhere ariko ku makuru agezweho hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma leta zunze ubumwe za amerika irateganya kohereza muri ukraine imfashanyo ifite agaciro ka miliyari y'amadolari nyuma y'uko umushinga w'itegeko ryemeza iyo nkunga y'inyongera wemezwa abakozi babiri ba minisiteri y'ingabo ya amerika nibo babitangarije ijwi rya amerika iyo mfashanyo izakurwa mu bikoresho by'igisirikare cya amerika izaba igizwe n'imbunda nini zirasa ibisasu byo mu bwoko bwa rokete byitwa himas ibisasu bya rutura imbunda zirasa ibisasu bishwanyaguza intego birashweho n'ibisasu byazo imodoka z'intambara n'ibindi by'ibanze bikenewe ababitangarije ijwi rya Amerika ntibashatse ko amazina yabo atangazwa umuyobozi mukuru muri perezidansi ya amerika yavuze ko hashize ibyumweru bike perezida joe biden ategetse minisiteri y'ingabo kohereza ibikoresho bya gisirikare muri polonye no mu budage ateganya ko uyu mushinga w'itegeko wo kongera inkunga igenerwa ukraine uramutse wemejwe bahita bazigeza kuri ukraine bidatinze umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare muri amerika general pat ryder yavuze ko amerika ishobora gutanga iyo nkunga itegerejwe mu gihe kibarirwa mu minsi yavuze ko iyo nkunga irimo intwaro zikingira ibitero bigabwe biciye mu kirere ku wa gatandatu abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika bemeje inkunga ingana na miliyari mirongo cyenda n'eshanu z'amadolari igenewe ukraine israel na taiwan ni nyuma y'amezi abiri bamaze badashobora kwemeranya kuri iyi ngingo
Washington ijwi rya Amerika Leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi b'imitwe ya gisirikare muri Afurika y'Uburengerazuba bafashe bunyaga abantu harimo n'Abanyamerika byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Leta zunze ubumwe za Amerika abafatiwe ibihano ni abayobozi b'ishami ry'umutwe wa Al-Qaeda ryitwa Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin n'abarwanyi ba kisilamu bitwa Al-Murabitun ni ibihano byafashwe mu rwego rwo guca intege no guhagarika abafungira Abanyamerika mu bihugu byabo mu myaka ishize ibihugu byo muri afurika y'uburengerazuba byokamwe n'umutekano muke uterwa n'abarwanyi ba kisilamu bashinze ibirindiro muri mali kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bakorera mu karere ka sahel kose nubwo hatahwemye gushyirwaho ingufu za gisirikare ku rwego mpuzamahanga zo kubarwanya kandi zitwara akayabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika antony blinken yemeje ko minisiteri y'imari ya amerika yafatiye ibihano abayobozi barindwi b'imitwe ya jamaat nusrat al islam wal musulmen na al murabitun hagati aho minisiteri y'imari yafatiye ibihano abakuru b'iyo mitwe babiri bari muri mali na burkina faso icyo cyemezo cyafashwe ejo kuwa kabiri kirimo gufatira imitungo yabo iri muri amerika no kubuza abanyamerika gukorana nabo ubwato bwari butwaye abantu mirongo irindwi na barindwi buvuye Djibouti bwerekeza mu burasirazuba bwo hagati bwarohamye buhitana abantu makumyabiri n'umwe abandi makumyabiri na batatu bararwa irengero nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OEM uyu muryango uratangaza ko mu bari muri ubwo bwato harimo abana ni ubwa kabiri habayeho akaga nk'aka mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa abantu bararwa mu bihumbi bavuye mu bihugu byo mu ihembe rya afurika cyane cyane muri etiyopiya na somaliya banyura muri jibuti berekeza mu bihugu bya arabiya sawudite n'ibikikijwe n'ikigobe cya den bajyanwa no gushaka akazi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira om ribitangaza abenshi birabananira bagahera muri yemen aho bagorwa n'imibereho mibi abatari bake bagwa mu mpanuka zidasiba z'ubwato buvuye muri jibuti tanja pacifico kuri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira oem muri jibuti yavuze ko umubare w'abapfuye ejo kuwa kabiri wazamutse kuva kuri cumi na batandatu bari bavuzwe mbere abandi mirongo itatu na batatu barohowe yavuze ko abo barohowe n'abitabye imana bose ari abanyetiyopiya hashize ibyumweru bibiri ubundi bwato butwara abanyetiyopiya mirongo itatu n'umunani burohamye tukiri kuri iyo nkuru irebana n'abimukira abimukira batanu barimo n'umwana baguye mu mazi y'inyanja ya Antarctica agabanya ubufaransa n'ubwongereza bageragezaga kwambuka binjira mu bwongereza ejo kuwa kabiri nyuma y'amasaha make icyo gihugu cyemeje amategeko yo kohereza abasaba ubuhungiro mu rwanda mu rwego rwo guca intege abigabiza ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ngo baze muri icyo gihugu abantu bagera ku ijana na cumi na babiri bari muri ubwo bwato bwari bwigabye muri ayo mazi anyuramo amato menshi hashize akanya bomotse bafatwa n'icyuba bamwe batangira kurohama abakora ubutabazi barohoye abantu mirongo ine n'icyenda bane muri bo bajyanwa mu bitaro abasigaye bagumye muri ubwo bwato biyemeza kugera mu bwongereza abimukira barenga ibihumbi bitandatu bamaze kugera mu bwongereza uyu mwaka baje muri ayo mato mato yakozwe mu rwugara buzuza umwuka rukareremba hejuru y'amazi rushobora gushwanyuzwa igihe icyo ari cyo cyose n'umuhengeri mu rugendo rwo kugera mu bwongereza umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu barenga ibihumbi mirongo itanu birukanywe mu byabo n'intambara z'amoko mu majyaruguru ya etiyopiya fidele niyongabo iyo ntambara yadutse mu gihe amakungu yerekanye impungenge ku ruhagarara n'ubwicanyi biko bikorwa n'abagwanyi bava mu ntara zidacana uwaka itorokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp ryatangaje ko iyo ntambara yabaye mu mpera z'indwi irangiye mu bice bya alamata na raya zata na olfa leta yo mu ntara ya amahara mu ndwi irangiye yaragirije inteko z'umuhari tigray peoples liberation front tplf mu mfunyapfunyo uyoboye intara ya tigreya ko zateye akarere ka alamata hamwe n'ibindi bice uruhande rumwe rwose ruvuga ko kagoye gukira umunywanyi akomeye w'umuhari tplf anayoboye leta yo mu ntara ya tigreya mu butumwa mu ndwi iheze ku rubuga x yavuze ko intambara iherutse kuba ari igikorwa c'abansi b'amasezerano y'amahoro yatewe kwiga ikumu mu gisagara ca pretoria muri afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ayo masezerano asaba inteko za leta ya etiyopiya kuva mu karere ka alamata inteko zo mu ntara ya amhara zigaruriye ako karere kari mu bumanuko bw'intara ya tigreya mu ngwano yamaze imyaka ibiri hagati y'inteko za leta ya etiyopiya n'izo mu ntara ya tigreya Geoffrey Mutagoma urakoze kuri amakuru yose baduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi rero mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika inama nshingamateka y'ubwongereza yemeje itegeko ryo kurungika mu rwanda abimukira n'abasaba ubuhungiro aba mbere bashobora kuzushika mu rwanda bitarenze mu mezi atatu ari imbere umumenyeshamakuru temisocle mutijima yadutegura inkuru ikurikira mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira uyu wa kabiri nibwo inteko nshingamategeko y'ubwongereza yatoye uyu mushinga w'itegeko werekeranye no kohereza mu rwanda abimukira n'abasaba ubuhunzi mu bwongereza ni nyuma y'impaka zari zimaze imyaka isaga ibiri haba mu nkiko ndetse no mu nteko ubwayo ni impaka zari zishingiye ku kumenya niba u rwanda rutekanye ku kuba rwakwakira abimukira avuga ku itorwa ry'uyu mushinga bwana rishi sunak minisitiri w'intebe w'ubwongereza yatangaje ko yatari intambwe itewe igana imbere gusa ahubwo ari impinduka y'ingenzi mu gushaka ibisubizo ku kibazo cy'abimukira uyu mutegetsi yagize ati twatanze umushinga w'itegeko ryerekeranye n'u Rwanda ngo tubuze ingorwa z'abimukira gukora ingendo ziteje akaga ndetse tunahagarika ubucuruzi bw'amatsinda y'abagizi ba nabi bazinyunyuza imitsi itorwa ry'iri tegeko rizatuma ibyo tubasha kubikora no gusobanura neza ko niba uje aha binyuranyije n'amategeko utazabasha kuhaguma yongeyeho ko intego ubu ari ugutangira kugurutsa indege kandi yizeye ko nta kintu na kimwe kizitambika iyo gahunda yise iyo kurokora ubuzima nyamara ku ruhande rwabo bwana filipo grandi umukuru w'ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr na bwana volker turk komiseri mukuru w'akanama ka loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu barasaba leta y'ubwongereza kwisubiraho ku mugambi wayo wo kohereza abimukira mu rwanda aba bategetsi bombi bavuga ko ahubwo ubwongereza bwagakwiye gufata ingamba zifatika mu gukemura ingendo zitemewe z'impunzi n'abimukira hashingiwe ku bufatanye mpuzamahanga n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu itangazo ry'aba bategetsi rivuga ko yaba umushinga w'itegeko ubwawo ndetse n'amasezerano u rwanda rwagiranye n'ubwongereza byombi bidakuraho mu buryo bufatika ibyuho mu kurinda impunzi byari byagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza bakavuga ko mu gihe iri tegeko ryakwemezwa rizatambamira inkiko zo mu bwongereza ku kuba zagenzura neza no kuba hari ibyemezo zakuraho ibyo nabyo nk'uko aba bategetsi babigarutseho bizasigira abasaba ubuhunzi umwanya muto cyane wo kujurira kabone n'iyo baba bugarijwe n'akaga gakomeye bwana filipo garandi ati iri tegeko rishya riragaragaza indi ntambwe ubwongereza buteye bwitaza umuco bwahoranye wo gutanga ubuhungiro ku babukeneye ari nako buhonyora amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi uyu mutegetsi yongeyeho ko kurengera impunzi bisaba ko ibihugu byose atari ibituriye ahari ibibazo gusa byubahiriza inshingano zabyo ati iyi gahunda igamije kwivanaho inshingano zo kurengera impunzi gupfobya ubufatanye mpuzamahanga no gutanga urugero ruteye impungenge ku rwego rw'isi aba bategetsi basabye ubwongereza ko bwagirana ubufatanye bufatika n'ibihugu impunzi n'abimukira banyuramo hakongerwa uburyo bwo kubarinda no gutanga andi mahitamo afatika bwana turk yagize ati mu kwihunza inshingano ku mpunzi kugabanya ububasha bw'inkiko mu bwongereza bwo kuba zasuzuma zikavanaho ibyemezo gukuraho uburyo bwo kurengerwa n'amategeko mu bwongereza no kugabanya iyubahirizwa ry'amategeko y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ku itsinda runaka ry'abantu iri tegeko rishya riratambamira bikomeye ubutegetsi bugendera ku mategeko mu bwongereza kandi riratanga urugero ruteje akaga ku isi uyu mutegetsi yongeyeho ko ari ingenzi mu kurinda uburenganzira n'icyubahiro cy'impunzi n'abimukira bashaka kurindwa kwivanwa mu bwongereza ryose rikorwa habanje kubaho igenzura ry'imiterere y'ikibazo cya buri muntu bigakorwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'arengera impunzi ku ruhande rwa leta y'u rwanda ho itorwa ry'umushinga w'itegeko ryo kurwoherezamo impunzi n'abimukira ryakiranwa akanyamuneza bwana aremu kurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda aha ari mu kiganiro amaze guha ijwi ry'amerika u rwanda rwamye ruvuga yuko muri ino myaka mirongo itatu ishize rwakoze uko rushoboka guverinoma y'u rwanda yakoze uko ishoboka kugira ngo mu rwanda habe umutekano abaturage b'u rwanda cyangwa se n'abanyamahanga bahabe mu mudendezo bafite umutekano ibyo ngibyo noneho byemejwe bikaba bitandukanye n'ibyo inkiko mu bwongereza zari zemeje ni icyemezo rero ku rundi ruhande u rwanda rwakiriye neza kubera yuko nibura ibihugu byombi bigiye kugerageza gushyira mu bikorwa uburyo bushya bwo kuba hakemuka kiriya kibazo cy'abimukira kuri izi mpungenge zigaragazwa n'umukuru wa hcr ndetse na komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri loni uyu muvugizi wa guverinoma yazise ukunenga kudatanga ibisubizo biratangaje kubona abantu banenga bavuga ko bishobora guteza akaga ariko ntagire ikintu bakora ikiruta akaga se k'abantu bamaze imyaka baruhama ikiruta akaga k'abantu baraye barohamye iri joro ni ikihe ibyo ngibyo rero navuga ni nta magambo gusa avugwa mu myaka ibiri ko babonye ko u rwanda n'ubwongereza baba bagiye gushyira mu bikorwa igisubizo gishya inzira nshya bo bagiye bashyizeho ikintu cyagisimbura se cyangwa cyacyunganira nta kaga karuta ababura ubuzima buri munsi abantu barebera uyu muvugizi wa guverinoma y'u rwanda kandi yabwiye ijwi ry'amerika ko u rwanda rwo rwamaze gutegura ibisabwa bijyanye n'amategeko ko naho bukera hagize abazanwa bakwakirwa nta ngorane tembitsokere mutijima urakoze mu burundi abarovyi baroba mu kiyaga ca tanganyika bavuga ko umwimbu w'amafi wagabanutse cane kuva aho amazi y'ico kiyaga atanguriye kwiyongera basobanura ko kubera imyanda ibandanya kuva hirya no hino amazi akandura amafi abandanya guhunga ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru wacu Thierry Ndayishimiye kubera bya bicafu bica bimanuka bikaca bizibirana hamwe byirirwa zirara bikageruka kugira ingaruka mbi ashobora kubera iduka ry'amazi ubu mwimbo waragabanutse abo ni bamwe mu barobyi bakorera ku myanya itandukanye ku kiyaga ca tanganyika baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika aho basigura ko muri kino gihe umwimbo w'amafi n'indagara ari muke cane bitewe n'iduga ry'amazi ya tanganyika rimaze igihe ryibonekeza bavuga ko bitewe n'iryo duga ry'amazi hari imyanda igenda iva hirya no hino mu tugezi dutandukanye no mu banyagihugu ikamanuka mu kiyaga uku niko babisigura inkiya nyinshi ziba hafi ngaho ku nkengero y'ikiyaga mu buryo bw'imicafu nk'izi hukura zimanuka kubera hoba hariho nk'ibi byatsi biri mu mazi bizikingira naho zugama akazuba naho zigira gutya kubera bya bicafu bica bimanuka bikaca bizibirana hamwe zirirwa zirara bikageruka kugira ingaruka ikibazo kirahari ku bijyanye n'umwimbu mu kiyaga ayo mu bishangwe barapfungutse uri kuraraba mu n'imyaka irenganye uyu murobyi nawe avuga ko ubusanzwe amazi iyo yabaye menshi amafi n'indagara byaca biba byinshi mu kiyaga kuko zikunda amazi gusa akavuga ko imicafu ariyo mibi cyane kuri izo mboga zo mu mazi rimwe na rimwe abantu ugasanga bata imyavu aho idategerezwa gutabwa Eh, bamaze kuza kuyita nk'imu nzuzi ziriya nzuzi zimanukana wa mucafu mu tanganyika rero naho amazi yoba ari make ijya mbura ikagwa imanukana wa mucafu ubu rero nk'ubu unyi imvura ikoragwa ari nyinshi amazi ariko araduga ijya micafu ikiguma ngaha ku mufunda rero izo mboga nazo zizihunga uwo mucafu zizihungira mu matenga mu gihe aho hantu ata mu- ata mucafu ubuhari abo barobyi twaganiriye basigura kandi ko mu minsi iheze hataraba iyononekara ry'amazi ya tanganyika baronka umwimbu ushimishije ku buryo baronka amasandugu arenga umunani ni ukuvuga kare amafi yaraboneka cyane ubu nk'umuntu yashobora kuronka nk'amasanduku umunani icumi uko ariko uye umwimbu warafungutse aho usanga umuntu yi- avuga ati nayarose rwose arose isanduku zibiri imwe ahasigaye mu ndobo ikindi uyu murobyi avuga gituma amazi ya tanganyika abandanya gusa nabi ni uko imisozi ihanamiye tanganyika yo mu burundi usanga ata biti bikiharangwa iyo imvura iguye inkukura yose ikaruhukira muri tanganyika naho ku bijanye n'abafise amato akoresha igitoro mu kuroba bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko usibye kuja mu mazi bakirirwa baroba bakabura no kuronka igitoro bibagora cane ibihombo cyane na cyane cyane ubona n'igitoro dukoresha gisigaye kizibye eh, aho umuntu aza kukirondera akakibura yajyana n'iyo bido agiye kukirondera kuri sitasiyo bakavuga ati mwese abarubyi ntitubaha kubera mukoresha amabido ngo duherezamo imiduga tukaca twibaza natwe abarubyi ati none natwe abarubyi ubwo leta yoba izi yuko mu gihugu cy'uburundi hoba hariho abakoresha umwuga w'uburobyi usanga turiko turarondera icamagendu ku bakibiduye mu miduga ukaza usanga nk'ibido yagurwa iri ibihumbi mirongo umunani uriko urayigura nk'ijana n'itandatu waza mu mazi ukacubura Ibyo byose basigura ko bibashira mu bukene budasanzwe haba mu miryango yabo ndetse nabo nyene ubwabo. Kuri mikoro z'ijwi ry'Amerika, Inosa banigwa n'inzigo umuhinga mu bidukikije, ibinyabuzima hamwe n'ihindagurika ry'ibihe, wagereranya ko amafi akenera kuba ahantu heza nk'uko umuntu akenera kubaho ahema neza.
n'ibinyabuzima rero eh, biri mu kiyaga na cyane cyane nk'amafi birakeneye eh, iyo mibereho myiza birakeneye eh, icyo kibano kimeze neza gifise isuku icyo gihe rero akaranga k'amazi kaba gatosekaye amazi ga- akanuka biraheza bikagira ingaruka mbi ivyo binyabuzima biraheza bikagabanuka umwimbu wavyo uraheza ukagabanuka eh, bimwe bigahunga ibindi bigapfa ibindi bikabura ingene bishobora kurondoka banirwa n'inzigo anasigura ko ubwoko bw'amafi bwobwo akenshi burondokera ku nkengera z'ikiyaga bityo rero kuko amazi yo muri ico kibanza abanuka avuga ko zica zitaha zikomoka zikaja kurondera hari ubuzima bwiza amafi burya arondokera ku nkengera ku mubari w'ikiyaga ku mubari w'ibenga nk'abajya bagira ibinogo bororeramwo amafi nk'ubu uza gusanga nk'ahatari hake nk'ikiyaga tanganyika inkengera zaco zicafuye inkengera zaco zinuka inkengera zaco ziriko imicafu ibora n'iyitabora biragora ko amafi aronkaho yigwiziriza hacakurikira rero igabanuka ry'umwimbu zimwe zigapfa mbere canke izindi zikagenda ku- ku- kurondera ahandi zishobora kurondokera uwo muhinga asigura kandi ko ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi kuri ubu bugeramiwe cane kuko amazi abandanya acafura umwimbu wabyo ukabandanya uba muke cane ivyo navyo bikagira ingaruka ku gihugu no ku benegihugu bari batunzwe n'ibiva mu mazi Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yaraye ataye intsinzi ikomeye muri senare nkuru y'igihugu hamwe no mu mugambwe wiwe aherutse gushinga witwa umukonto wesinzwe mk mu mfunyapfunyo yatsinze umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc wari warondeye kubuza zuma gukoresha izina umukonto nk'ikimenyetso kiranga uwo mugambwe mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na zeno ndayisenga umuhinga muri politiki yo ku mugabane wa afurika ari pretoria ku murwa mukuru wa politiki w'ico gihugu avuga ico iyo ntsinzi ya zuma ivuze mu gihe amatora rusange yimirije kuba muri afurika y'epfo ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa gatanu uno mwaka nibaza yuko eh, ku bantu basanzwe baba ngaha muri afurika y'epfo nta gitangaza kirimo cyane biragaragara yuko eh, zuma batari kumubuza yuko ashobora kwitoza kuko ukumubuza kwitoza byari guha bizana akajagari eh, na rirya asanzwe aba bava mu bwoko bw'abazuru abazuru nabo akaba aribo benshi ngaha muri iki gihugu hanyuma nibaza yuko mc itari kumubuza yuko akoresha ikimenyetso cy'umukoto we sizwe kuko zuma nawe yaragize uruhare rurerure cyane runini mu mugambwe mc kandi novuga yuko anashaka ibijyanye ishami ry'abagwanyi yarirongoye umwanya muremure ugereranije n'abandi batwaye uyu mugambwe kandi n'umugambwe wagiye gushika ku butegetsi iryo shami ariwe akirirongoye ni ukuvuga rero abandi barigize bagumye bakorabora no mu gihe yari ari ku butegetsi bagumye bakorana neza ubu rero kubona yahinduyemo umugambwe novuga yuko atari abantu bashasha yagiye kwigisha ni abantu bari bahasanzwe gukorana nawe nta kintu novuga gitangaje kirimo anc rero kuvuga ngo igomba imubuze byari kugorana cyane kuko kumubuza byari kuzana kandi kajagari mu gihugu umugambwe anc uravuga ko uzokunguruza urubanza kuri iyo ngingo ya sentare nkuru mwibaza ko hari amahirwe bafise yo gutsinda canke mubona iyo ngingo ya sentare nkuru ihagije no ku rwego bazo kwitwara mubona hari amahirwe anc ifise tubona yuko naho ayo mahirwe yoboneka bigashika anc igatsinda nk'uko ndemeje kubivuga byoshira iki gihugu mu cuka kitameze neza mu gihe zuma batomureka ngo yitoze bashaka nakwibutse yuko imbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane igihe anc ishyize ku butegetsi itwara umugambwe twabwo na mandela kiriya gihe abazuru ntabwo bari ku bwinshi muri anc n'igihe mandela ahereje umugambwe tabombeki naho nyine abazuru ntibari benshi abazuru bagiye gutangura kwinjira muri anc mu gihe zuma ase ku butegetsi kuko imbere yaho yaba mandela yaba meki bose bari mu bwoko bw'abakosa rero ntibababona neza ntibabiyumvamo neza kubera babona yuko aratarabo mu bwoko bwabo zuma rero amaze gushika ku butegetsi niho abazuru baje ku bwinshi cyane muri anc ubu rero avuye mu butegetsi byaragaragaye yuko abazuru bipfuje gusubira mu mugambwe bari barimo ubwa mbere nashaka ndababaze kubona azoshobora kwitoza aho ibintu bihagaze gushika ubu kuri iyo ntsinzi mubona bizogira ingaruka iyihe ku mugambwe ya ntse n'iyindi migambwe iriko yitegura kwiyamamaza mu matora mu kwezi kuza kubona suma azoshobora kwitoza nibaza yuko ku bwanje bizozana icuka cyiza imbere n'inyuma y'amatora kuko mu gihe bari gushobora kumubuza habayemwo icuka kitameze neza haba imbere canke inyuma y'amatora ntibagire yuko mu myigaragambyo cyangwa mu migumuko yaheruka kuba igihe zuma bari bamwitwariye bamwagiriza ibintu bijyanye na korupsiyo bafata ingingo yo kumufunga murazi neza yuko habaye akajagari muri iki gihugu akajagari katumye iki gihugu gitakaza amahera menshi rero mu gihe bari gufata ingingo yo kumubuza byagaragara yuko hoje akajagari haba imbere cyangwa inyuma y'amatora ariko ubu biragaragara icyuka kizoba neza hari icyizere cyinshi yuko icyuka kizogenda neza witegereje muri afurika y'epfo abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato ubona abo bakandida bahagaze he muri iyo migambwe izohiganwa muri rusange urwaruka ku bwinshi na cyane cyane urwaruka rwize novuga yuko ubu ruri mu mugambwe eff iko anomic freedom fighters urongowe na uh, julius marema ivyo nibaza yuko atawobideha ufatiye yuko no mu makaminuza ubwo rwaruka amashyirahamwe y'abanyeshure usanga arirwo rudomira cyane ku buryo n'amasosiyasiyo ari mu makaminuza usanga arirwo rwatsinze iyo habaye amatora e, gusa agahaze nuko ubwo rwaruka na cyane cyane urwaruka ruri muri eff usanga nabwo ari urwaruka atakazi rufise ndabashimiye cyane murakoze nanjye ndabashimiye ndashimiye n'abari ko baratwumviriza ijwi rya amerika tubandanirize ku kiganiro amerikana na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika bagerageje kujya kubohoza ingwate zari zifungiye muri ambasade y'amerika i teherani operasiyo yarapfubye kubera impanuka yahitanyemo umunani muri bo ikaze mu kiganiro amerikana ku itariki ya kane ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda abanyeshuri ba kaminuza bagera ku bihumbi bitatu b'abanyayirani bateye ambasade ya amerika i teherani bafata bugwate abadiplomate mirongo itandatu na batatu abandi badiplomate batatu b'abanyamerika bafatiwe muri minisiteri ya irani y'ububanyi n'amahanga aho bari bagiye mu rwego rw'akazi nabo bashubijwe muri ambasada muri abo mirongo itandatu na batandatu cumi na batatu barekuwe hashize iminsi umunani kuri cumi n'icyenda y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda hasigara rero mirongo itanu na batatu intandaro mu kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda revolisiyo ya rubanda yiswe na revolisiyo ya kisilamu yari iyobowe na ayatola ruhola komeni yahiritse ingoma y'umwami w'abami mohamed reza palavi uyu yagiye mu buhungiro abaganga baza kumusangamo kanseri yari igeze kure perezida jimmy carter wa amerika yamwemereye kuza kwivuriza mu bitaro i new york mu burasirazuba bwa amerika umuyobozi w'ikirenga wa irani ayatola komeni yamusabye kumusubiza muri irani kugira ngo bamucire urubanza kandi bamunyonge ariko mu gihe reza palavi yari akiri mu bitaro kandi arembye cyane nibwo ambasade y'amerika y'i teherani yatewe abanyeshuri bavuga ko amerika yanze gutanga reza palavi amaze kwijajara atarakira neza yavuye muri amerika aza kugera mu misiri ariho yaguye ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo inani yari afite imyaka mirongo itandatu hagati aho niko ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi byabaga hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na irani kugira ngo ingwate zirekurwe ariko bibi by'ubusa ingabo za amerika nazo niko zarimo ziyiga icyo zakora kugira ngo zijye kubabohora perezida carter yafashe icyemezo kuri cumi na gatandatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani abaha itegeko ryo kujya muri irani iyi operasiyo yiswe eagle claw tugenekereje mu kinyarwanda ni nko kuvuga ijanja rya kagoma ijwi ry'amerika ziturutse mu nzira zitandukanye kajugujugu umunani n'indege esheshatu zo mu bwoko bwa hercule c ijana na mirongo itatu zitwara abantu n'ibintu zahuriye mu butayu imbere muri irani mu burasirazuba bw'igihugu nko muri kilometero magana atatu na makumyabiri uvuye i teherani kuri makumyabiri na kane y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani bari bahise izina baziranyeho rya desert one kajugujugu zagombaga kongera kuhanywera mbere yo gukomeza bakajya kurwana kwigarurira ambasade kubohora imbohe no kuzitahura mu nzira bajya desert one bafatiwe muri serwakira ikomeye cyane y'umucanga nk'uko zikunze kuba mu butayu kajugujugu ebyiri zahageze zangiritse cyane ku buryo zitari zigishoboye gukomeza bituma abakomanda ba operasiyo nabo babona ko badashobora gukomeza misiyo babigejeje kuri perezida Carter afata icyemezo cyo kubihagarika byose ategeka abasirikare bose guhita bataha mu gihe kajugujugu imwe yarimo ihaguruka yagonze se ijana na mirongo itatu yari yuzuye lisansi yo kugaburira kajugujugu zose zombi zahise zifatwa n'inkongi y'umuriro ziragurumana abasirikare umunani barapfa abandi batanu barakomereka bukeye kuri makumyabiri na gatanu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani perezida Carter yagiye kuri televiziyo abwira igihugu ibyabaye operasiyo yari yabaye mu ibanga rikomeye
ninjye wifatiye icyemezo cyo kugerageza iyi operasiyo ninjye wifatiye icyemezo cyo kuyiburizamo maze kumenya ingorane zabaye ninjye njyenyine ugomba kubyirengera perezida Carter yahojeje imiryango y'ababuze ababo n'iy'abakomeretse ababwira nawe ukuntu yashengutse umutima n'agahinda yatewe n'ubwitange bwabo yumvikanishije ko atari agamije gutera irani
misiyo bari bagiyemo yari iy'ubutabazi ntabwo yari igamije gutera irani ntiyari igamije gutera abaturage ba irani ntiyatewe n'urwango urwo ari rwo rwose kuri irani cyangwa abaturage bayo nta munyayirani n'umwe wayiguyemo
No ingwate zamaze iminsi magana ane na mirongo ine n'ine zarekuwe nyuma y'imishyikirano amerika na irani bahujwemo na algeria basinya amasezerano mu murwa mukuru wayo alger kuri cumi n'icyenda y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe ingwate zatashye bukeye bwaho muri ayo masezerano amerika nayo yemeye kurekura no gusubiza irani amadolari miliyari hafi umunani yari yarafatiriye kuva ambasade yayo y'i teherani itewe nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze mwari kumwe natwe muri kino gitondo aha niho tubari turabangirira igice cya mbere cy'amakuru yacu y'uno munsi kuri mikoro mwari kumwe na diane nininahazwe nadia taha niwe yari muhinga bw'ibyuma twemye rero tubikebanuye tubifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mubanye mu byanyu